God go help us for this country o no business without life. just to buy fuel ordinary fuel na problem i don tire for this country o. my brother the way the country be now eh you gats to feed the nation to support the nation if you no feed the nation no be support the nation. which nation the nation wey the country don spoil I be the one wey dem no fit allow make make youth talk na him say we go work hand in hand you and who abeg forget that thing. i no i no even understand na too funny so na still dey talk about dis country country wey di leaders wey dey lead us wen i dey small na im dey dey lead i don reach grey hair now dem still dey lead the one wey wan train una grandchildren wey go lead na dem never born am una dey here dey talk which country abeg una comot nepa sure. madam that nepa wey you talk na na na na na na na be my issue wey we get for dis country eh that nepa na e be the main issue Now for now, where they pay for nepa na wetin concern me with nepa ah. i know they pay now. wetin me pay for nepa this my shop as una dey say am so i ne maybe don't reach like ten years wey my husband died. now i don't pay last for my house that one I be the worst even when my husband dey alive sef i know they pay mm. you know say they live for down that street na kosofe oh eh Now ask anybody number four i feel show now as i dey connect am mm. pay. Mm me nepa i never be like say na how una see me for street after street na still street person suppose wise up na how i go dey pay for nepa how many times dem dey give the light. madam you don pay for nepa. no. so how are you able to go about that. which one be serious na why you dey ask me how i take do am wetin you be investigative officer i say i dey live for for kosofe here make you come make i introduce you to my electrician i dey carry ac i dey carry microwave i dey even use hot plate Mike. Eh? Well, I don't believe that with this prepaid meter stuff that people. Use prepaid meter. Everybody in Lagos use that. Now you get statistics na now you they do that one me they tell you say I no dey pay. Continue. I get proof for us. if you wan come my house come see am. Na my shop be this I no get another shop. This shop. Which one be this shop and another shop? You won't. We did my shop They ask me which shop. I no dey pay for this shop I no dey pay. I will be sure to come check it out with my team now. Eh now. Okay. We have been looking for food <laughs> since the final. Exactly. You are the one who's not even moving, pushing this country backward. Eh? Who you say? Who you say you be? I'm a NEPA officer. Yes. I hear me. Yes. No, me. Make sure to check everything you set out, both in your house and in your other. I, I, you say you be waiting. Make sure right now we'll come at and we'll, we'll see. You be like looking for people like you. No, no, no, don't, no, don't think about. It. Hey, hey, hey! You be never waiting. No, no make you see yourself When you no go keep your mouth shut you don't put yourself inside trouble now eh you go just dey talk you no go know. I oga no call those nepa people for you, o. Don't put yourself in trouble No, no, wow.